bakunzi b'ikinamico ifumba y'ubukire duherukana kankindi amenera ibanga mugaga ko maritina ari umwana babyaranye ese mama byaje kugenda bite mukurikire umukino
matabaro rero urabibona ko turi abatica umugambi nizere ko wabizanye kuko natwe amafaranga twavuganye dore ngaya cyane rwose rwose ntazanye umuti mwanumye nabanje kugirana nimwakira ahubwo reka katurebe
uyu ni wo wa muti w'inyonjo iringaniye mwatubwiye si wo mwanumye se niba twagutumye rwose maze ejo rwose mu cyakari tumuhekeshe inyonjo mabo ukoreshwa sute
mukama
karame niko ndakumva mugabo mwiza kano gatebo nyuzeho mu muryango niwo muteguro wanteguriye ra nari nje kugakuraho ariko
ndabona dufite n'abashyitsi
yewe uyu mugabo erega ajya abona byoroshye imiti yica bene twa dusazi tw'umweru twangiza imyaka eee Eh, ubu rero nyine ngo aba arimo agenda ashakisha amasoko mbese Mm, none se karwe karamenye nawe urashaka kujya uyigura amagendura kandi mugaga yigerera ku isoko
reka rero ubwo noneho ngenda ubwo nimukora gahunda muzambwira iyo miti nyishake nyine ii, Ne- ndetse n'iyica udusurira buriya ngewe tumwe two mu bishyimbo nayo ndayigira ukuntu urayigira nayo mbese ushobora kuyibabonera byoroshye urakoze ii, ubwo tuzakubwira nitubona amafaranga ye yego mugende amahoro murakoze niko mukama ndakumva mugabo mwiza yego ra uriya mugabo muramuzi neza ra cyangwa kisa umutubaza wowe uramuzi ariko ye ariko murimo murategura ibikimwe abagore mwe eh?
kikizi mukama ndakumva twumvikane iki se kandi uriya mupfumu mujye mumusanga iwe apana hano kumuzana n'iwanjye umupfumu ngo umuki ubwo se wowe iby'abapfumu ubizi ute kandi maniho
ndababwiye ngo nta mupfumu ushaka mu rugo rwanjye nta muruzi nkeneye kandi nta yandi magambo mfite yo kubwira namwe mbiswama ngaho mwirirwe mukamarika nigende Eh, wirirwe ka- ma- wirirwe mabo ndabona ari biko- ntabwo byoroshye nako ewe ubwo nyine mugaga yitegure mugiye kujya mutuvugutira imiti nkaswe ari nka muhira imibirizi ariko komana ariko ibyo uvuga uriho ibyo uriho uvuga ubwo ngubwo ni ibikimaniho ngo yego ko mana nakwiyoreye ukaba ukomeza kunshotora ibyo ni ibi ahubwo iyo uvuga ngo yego ko sa- satani iki none se uriya ni ni pasiteri mwari muzanye cyangwa nu- ni padiri wababwirizaga ijambo ry'imana eh iki reka ni inshashakero ubwo uratangiye ndakuzi ngo natangiye Eh?
uratangiye nyine ngo natangiye mukama ndakuyobewe se ubwo ni inshashaka nyine uragera aho nawe ariko reka nkubaze Eh, niko eh.
ko nageze ku muryango muvuga ngo ngo wekeshe inyonzo Eh, eh, eh, iby- iby'inyonjo kandi ubizanye ubi- ubikuye he ibyo ngibyo ubizanye ute koko Ka- kandi maniho kandi wowe ha maze Eh, mbese ngo niba aratanguranwa akavuga nabi ari we ngewe nkubwire nkubwire rero mukamana umbwire umbwire nako reka reka nicecekesha reka nicecekere gusa umenye ko iyo mico mwadukanye sha izabagwa nabi Ahaha, reka nigendere ahubwo nkubise ari jyewe naho ubundi ndabibona Niba uje wagenda.
nabi reka mbe nkubisije wowe gasani we iby'inyonjo ureba ahandi ubijyana ntabwo
ngo ibyago bigwira abagabo koko Hmm? kandi uriya mugabo yarabimbwiye ngo iwanjye ishyamba si ryeru Mm, nshaka kujya impaka mukamana se koko eh? yangambanira kuri karwera nk'uko agira imana mwe Ku- ku- ku buryo bageraho bampekesha inyonjo koko Eh? ndi umugabo we ni ukuri kw'imana Awi. umurima mugaga ugiye kunkoraho
aro aro mabu ndakumva senza ko ndi gutelefona patoro telefone ye n'inkundire wamenya amakuru yera oya ni amahoro umushakira se iyi ni amahoro urebye nagira ngo menye igihe yanya na yangabi iherukira gukingirwa ko numva se byaguhangayikishije nyine urumva mfunguye televiziyo bariho basobanura iby'indwara y'ubutaka nu- nu- numva ibyayo rwose numva binteye ubwoba numva rwose ubwoba bunzamutse mu birenge nayo se ni mbi cyane nk'iyo numvise ya ruhahisha inka ya nyina wabo wa rusiya yewe mabu karame indwara y'ubutaka uko nayumvise irakagenda yonyine ubwo ariko uzi ko yica inka u- bakayihamba yose yose bakayihamba aha yose yose rwose kuva ku kinono kugera ku mahembe ko numva itoroshye ngo itera iturutse hehe se kandi nyine Mm, bavugaga ko iyo ndwara y'ubutaka i- iza ari igikatu mm.
ngo ikaba iterwa n'udukoko ubusanzwe twibera mu gitaka ubutaka ubu ngubu dukandagiraho aha cyane rwose ngo inka zandura iyo ndwara iyo zirishije ubwatsi buriho utwo dukoko Mm, cyane cyane nyine ngo mu gihe cy'imvura mm.
eee ngo utwo dukoko tuyitera Eh, dukunda kumanukana n'isuri ku buryo tuba cyane cyane mu kabande ese eee
none se mariti karame shari se papa wamuhaye iki ko nsigaye numva kuvuga neza cyane nibyo uzi ko yambwiye ko moto yemeye kugura ngo ujye uyikoresha azayigura bitarenze kino cyumweru eh nibyo koko ni ukuri ariko nanjye namwemere ko nzasubira mu ishuri bidatinze none se warisubiyemo vuba sha sheri ariko uzi ukuntu yambwiye ati ngo iki ngo kugira ngo yemere ko wabaye umwana mwiza ngo ni uko wasubira mu rugo kuko kwibana mu gasantere ngo bicura uburara ni ukuri bibaye ngombwa no mu rugo nasubirayo ariko njye natekereje ko ari ukugira ngo ntazajya nza kugusura uko nishakiye mu masaha ayo ari yo yose
dushatse gusurana se twabura uko tubigenza none ubwo none ubwo nawe warumvise abyifuza rwose ndahita njya mu rugo ndebe uko mbateguza ko ngarutse shabikore papa yishima ahita agura moto yakwemereye numara kwimuka nzahita mbimubwira Hmm. ugira ngo ni kera se kare ejo mu cyakare hanyuma si iyo moto ya manihoro uzayishyirayo ibyo bindekere nambera umuntu mwiza nzanamushakira undi mumotari ko bahara isari ryaguye
none se inka yafashwe n'iyo ndwara y'ubutaka ubimenyera ku bihe bimenyetso ha ko batanze ibisobanuro birambuye da Eh, ngo inka yafashwe n'indwara y'ubutaka eh, ihinda umuriro mwinshi mbese Ii, ubundi ntirye noneho rero ngo ikananirwa no guhumeka sinumva si ibyo bimenyetso bisa n'indwara nyinshi zifata inka yego ariko ngo iyo ari ubutaka Mm, inka ibyimba ahantu hatandukanye nko mu rutugu eh, mu matako yego eh, ikabyimba no mu gituza yo mbese Eh, icyo gihe rero iyo umworozi akoze ngo ahabyimbye Mm, yumva hafobagana nk'ishashi irimo umwuka mm.
noneho rero Ibyo igiteye ni ubwoba umubyeyi.
kurushaho ngo ni uko iyo nka yafashwe n'indwara y'ubutaka ipfa mu gihe gito ikimara gufatwa urumva si iyo ndwara atari mbi cyane koko mabu ni mbi cyane ahubwo ubwo rero bavugaga nyine ko uburyo bukomeye bwo gukumira iyo ndwara yego ndakumva ye eh, ni ukugira gahunda ihamye yo gukingira inka buri mwaka Mm, cyane cyane mbere y'igihe cy'imvura nyinshi mbese Hey, uzi ukuntu kuri televiziyo bihanangirizaga abantu kuragira cyangwa kwahira ubwatsi ahantu hahambwe inka yishwe n'ubutaka ariko rero n'abazihamba Mm.
nabo bakwiye kwitwararika ntibazishyire aho babonye hose Hi, nibyo nyine Mm, Ah, yawe ko babihanangirije ra eh, babihanangirije pe Ni- ndetse bavuze ko ibyiza ari uko ini- intumbi yahambwa mu cyobo hakamenwaho ishwagara eh, Eh, hanyuma ariko ngo hakanirindwa kuba hasaturwa itungo ryishwe n'ubutaka eh.
ibyo byose nyine ni ni mu rwego rwo kwirinda gukwirakwiza iyo ndwara ubwo rero mugani wawe ni ukubaza mugaga ukamenya neza uko bimeze Eh, rwose mabu rwose nibyo ahubwo ni umuntanga umumbwirire ko ko namubuze ndamukubwirira rwose senza uwo mure ndamubwira
sekanyi Karame, ejo ko ntigeze nkubona umunsi wose
harya ntacyo nakubwiye wese uracyambwira iki none se ya nama twakoze mugaga tubwira ibijyanye n'ishuri ry'abahinzi mu murima warayibagiwe nkibagirwa ndetse kandi aribwo yatubwiraga ko iryo shuri tuzarikorera mu ishyirahamwe ryacu ye naringize ngo rero warabyibagiwe ngira ngira ibyo nibagirwa maze ntuzi ko nari nashyushye mubaza ibisobanuro byinshi aha nabonaga wahabajije Ii, atubwira ngo ishuri ry'abahinzi mu mirima nibwo buryo bwashyiriweho abahinzi bwo kwigira ku mirima bitegereza basesengura imiterere n'imihindukire yawo Eh, bagamije kungukira ubumenyi kandi ari nako bakemura ibibazo byose bigenda biwugaragaramo wari washyushye se ahubwo ko wari wasinze ku manywa y'ihangu kanye karame inzoga zo ku manywa zirambasha singiye Eh.
kureba aho rwose ngo nkwirarireho ahubwo birantangaje kubona ukibuka ibyavugiwemo ubu ntureba Eh, njye rwose uko mbona uku nguku nsindana ubwenge ahubwo se uranibuka ko yatubwiye ko abahinzi baba bakorana n'umufashamyumvire wabihuguriwe ii ibyo ndabyibuka rwose Eh, ni uko rero Eh, ejo nari nagiye mu nama yaduhuje n'umufashamyumvire mukuru w'inzobere mu by'ubuhinzi ndakumva akaba n'umuhanga mu bijyanye n'ubuzima bw'ibihingwa kugira ngo duhabwe gahunda y'amahugurwa kagire inkuru Eh, kutangara se umufashamyumvire mukuru uba ushinzwe uturere nka tubiri cyangwa dutatu Eh.
ni ubwa mbere umwumvishe si wese uhugura abafashamyumvire bakorana hafi na hafi n'abahinzi ese mama Eh, none se ko numvise mugaga atubwira ngo mwishyire hamwe mm, ngo tugomba kwitoramo umuntu w'intyoza ngo ku ijambo ngo kandi akaba asobanukiwe bihagije uburyo bwo kuyobora abandi akaba ari umuntu washobora kwigisha abantu b'ingeri zose ngo bakuru n'abato aha none se si bwo mugaga yahise anyamamaza nkabura uko mbyanga hanyuma namwe mugahita mukoma mu mashyi ese mama none se eh, burya ntibyari kwiganirira umva ni ukuri mwantoye mwikinira birangira ntowe bitari ibikino ni ukuri ko imana njye sinarinzi ko rwose byakomeye bityo ni uko byagenze rero Eh,
mariti waramutse mwaramutse maniho ejo nabonye bwije rwose utaje kundeba niyo mpamvu uyu munsi mbyukiye ahangaha ngo tutajya ku kazi tutabonanye nari kuba naje kukubwira iki se ko amafaranga yabuze
amafaranga yarabuze yarabuze nyine kandi sha n'ejo bundi rwose wanzaniye ibihumbi bibiri gusa umbwira ngo amafaranga yarabuze ese uragira ngo ngire ne ko abagenzi nta duka tubaguriramo iyo bashatse baraza bashaka bakarorera none se sha mariti ko n'uyu imvura ajyaga ibyukira ku muryango ikirirwa igwa ko utajya agura nibura bitanu nzanira eh? urambwira ko koko abagenzi babuze bitewe n'iki abantu se ntibakigenda
rega ujye umenya ko iriya moto yawe yabaye umujage nta bantu bakunda kuyijyaho ariko se mariti moto imaze umwaka umwe gusa koko ngo ibaye umujage none ko haba hari izimaze umunsi umwe waba ubona izo ukajya kuri iyi yawe na kasike zayo zahumye wambika umugenzi akagenda abumye atabona iyo umujyana itegereze mbese irareba imirari ibinyoteri byayo kimwe kirareba hasi ikindi hejuru amahembe yo noneho wagira ngo ni igiti cy'itopito
none se kanki Karame.
amahugurwa muzayakorera he abafashamyumvire rero burya Eh.
batorezwa mu murimo w'igihembwe cyose kuva bateye imbuto hanyuma bagakurikirana igihingwa kugeza mu isarura ese mama nabo niko bigenda mbega ibintu ubwo rero iyo barangije gutorezwa mu mirima irimo ibihingwa bitandukanye nibwo bagereranya umusaruro babonye nyuma yo gukurikirana igihingwa bataratangira kucyitaho Eh.
ubwo bakaba babonye itandukaniro mu kuzamura umusaruro Eh, ubwo nyine baba baha amanota akazi bakoze Eh, ni nk'ibyo mbese rero ubwo basubira mu tugari batuyemo hanyuma bakaharema amatsinda y'ishuri ry'abahinzi mu murima yo ubwo nyine ishyirahamwe ryacu rikaba rirahuguwe rwose rikarahungukira Eh, nubwo mwantoye rero ntabiteganyije Ehe.
ariko narabyishimiye ntabwo ishyirahamwe ryacu rizabyicuza ni ukuri ntubizi se ko nguhora hafi koko eh? ntuzi ko nguhora inyuma Mhm.
niko ntuzi ko rwose ibyo byose mbikora nkeme- nkemera nkiteranya n'amabuja kugira ngo nkurwanirire koko senza ndakumva rwose ndabizi ntuvunike Ah, nagiraga ngo ntabyo uzi
mariti iyo ni moto yanjye uvuga utyo koko eh? n'ukuntu yakugaburiye
nuko nyine telefone yawe idafotora ngo uyitere ipica uze kuyitegereza utuje none se mariti Mhm.
urinde winenga ibyo byose eh? kuki utayikoresha ngo imere neza imere nk'uko ubyifuza ubusaza se buravurwa uretse ko n'uwashaka gukoresha ibikoreka ntabyo ari ikibazo amafaranga se nkuveri urayansubiza ese ahubwo ubu ko imaze gushiramo ubuntu wabitse angana iki ku buryo uzagura indi Eh, eh, eh, eh. ariko urumva agasuzuguro eh? utangiye kunyubahuka mariti utangiye kunyubahuka koko ibyo nkubwira ni ukuri ariko yewe reka twe gukomeza kuvugana menshi Mm, kuko ibyo nashakaga ni amafaranga none ndumva ngo ntayo ubwo turareba nimugoroba cyangwa ejo mu gitondo uko biraba bimeze
uyu munsi ariko ndakora amasaha make kuko ndiwe nditegura kwimuka nsubira mu rugo ubwo nyine turareba
ubwo rero nawe uzi ko ufite moto uretse data bukwa ngurira igitonore iyi yanjye igutere mu maso uyishyire mu iyarara
ayiwe ko maritina atangiye kwihenura kuri manihura kandi nta n'indi moto arabona amaherezo azaba ayahe ntimuzacikwe n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha
ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika aka gakino hamwe n'utundi twatambutse tuboneka kuri paje noza ubuhinzi iri ku rubuga rwa interineti wawawa akadomo minagri akadomo govu akadomo rwa ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo watelefona kuri nimero mirongo ine na rimwe makumyabiri na karindwi wanakohereza ubutumwa bwanditse kuri paje yawe ya fesibuku minagiri